bandanya kumviriza ijwi rya amerika naramukije inshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'inahazwe hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shuri ahubwo rero ikintu kiza imbere ni uko dutegerezwa kumenya y'uko umuntu arenze aza kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano
uyu ni donatien banyankubusa umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ryegamiye idini rya isilamu komibu mu buyenzi turi mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku makenga ya bamwe n'abandi ku byerekeye ivyigwa menyeshamana bitangwa mu mashuri atandukanye yegamiye amadini amwe amwe bataravye idini ry'uwo mwana bariko arabifata ivyo turaza kubigaruka ko handi hato mu kiganiro c'abagendini ntikize kubacika ariko mbanze ndababwire ko perezida robert mugabe wa zimbabwe ejo ku mugoroba yatanguye imishikirano n'icegera ciwe yaheruka gukombora mu mabanga emerson mnangagwa ivyo vyashikirijwe ku mugoroba kuno wa mbere n'umukuru w'abasirikare mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu general constantino chiwenga yatangaje ko anenjerejwe n'uko ibintu biriko biratumbera mu nzira nziza kuva abasirikare bifatiye ibintu mu minwe muri ico gihugu umukuru w'ibiriro vy'abasirikare yasavye kandi abanyagihugu bagiye mu mabarabara ku munsi wa gatandatu basaba ko Robert Mugabe yatanga imihoho boguma batekanye no kwihangana yamara ibintu ntibiradadanuka kuko perezida Mugabe ananakuva ku butegetsi mu gihe yaba umugambwe wiwe Zanu PF wanamukuye ku butegetsi bwawo canke inama nshingamateka bose bemeje kuno wa kabiri hashobora gufata gufatwa ingingo kandi zitorohereza Mugabe perezida w'igihugu ca niger mahamadu isufu yasavye kuri uno wa mbere sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ko yotanguza amatohoza kuri dosiye rudandazwa rw'abimukira abanyafurika bafatwa nk'abaja ruvugwa muri libiya isufu avuga ko gushira abantu mu buja ari icaha gihohotera kiremwa muntu ati ni naco gituma nahisemo kwitura cpi ngo ifate mu minwe ico kibazo isufu yongeye kandi kunegura ivyo bikorwa bigayitse yemera ko igihugu ciwe kigiye gufata ingingo zo kwihagarika guhagarika burundu mahamadu isufu yasavye ikindi yasavye nuko ico kibazo coba mu bizokwigwa mu nama izohuza umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ubumwe bwa buraya itegekanije kuba ku magenekerezo ya mirongo ine na cenda na mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe azoba ari abija muri cote d'ivoire tugaruke ku makuru ya CPI umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri no wa mbere yarasavye abacamanza kumwemerera gutanguza amatohoza muri Afghanistan ku vyaha vyo gufata abagore ku nguvu koreza igufa abantu vyoba vyarakozwe n'abasirikare ba leta z'umwe za Amerika hamwe n'ikigo CIA ca Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu CPI yifuza kandi gutohoza ku batalibani yagiriza kuba barakoze ivyaha bibangamira agateka ka muntu hamwe no ku basirikare ba Afghanistan yagiriza ivyaha vyo mu ntambara bubaye ubwa mbere Fatou Bensouda aramutwa CPI afata ingingo yo gutohoza ku vyaha vyo mu ntambara vyakozwe n'abanyamerika no gutangura guhangana na leta ya Washington leta z'ubumwe za amerika ntiri muri cpi ariko abanyagihugu bayo bashobora gukurikiranwa n'ivyaha bakoreye mu bihugu vyashize umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare perezida bill clinton yahoze aramutwa amerika niwe yasinye ku masezerano y'i roma yashinze cpi ariko perezida george washington bush mu nyuma yaciye avavanura nayo ico gihe avuga ko afise ubwoba bw'uko abanyamerika bashobora kuzorenganwa hisunze imvo za politike nta gihe cashizweho ngo abacamanza ba cpi batangura ivyasabwe na bensuda ariko abatwara bafise gushira mu mpera z'uku kwezi kwa mbere umwaka uza kugira ngo bazobe bamaze gutanga ibirego vyabo abacamanza nabo bagaheza bakikorera radiyo ijwi rya amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vy'iradiyo mukunda muca ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook adrese ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabaha ikaze abanyagihugu bo muri quartier ya gasenyi bujumbura mu gihugu c'u burundi hariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu bavuga ko bazindutse bagandagarije imbere y'ubushikiranganji bw'ibidukikije kandi bakagabisha ko batarota bahava badahawe imizibukiro yabo turi kumwe ku murongo wa telefone umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka evariste amahoro
amahoro neza diana abanyagihugu kubera iki basubiye kuzinduka kwigaragambya imbere y'ubwo bushikiranganji bwa bidukikije mu burundi
abanyagihugu bo muri quartier gasenyi hari kubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu bahimuwe mbere basamburirwa n'amazu bavuga ko bazindukiye ku biro by'umushikiranganji w'ibidukikije kwishyuza inyishu muhango nako yari yabemereye yuko mu kiringo c'indwi zibiri ikibazo cabo kizoba cavuye mu nzira bavuga ko barindiriye barahebura uno munsi bavuga yuko baje badasubira inyuma ni ukuvuga yuko baje baguma ngaho wonye bakavuga ko bazohava ari uko ikibazo cabo gitorewe umuti ubona bangana gute aho ushikana amaso
abo banyagihugu haje bake muri bo batumenyesheje yuko n'abandi baza kuva ku mirimo batahiraho badasubira gutaha aho bari basanzwe basaba indaro abanyagihugu rero diane nakubwira ko baharugwa n'imiryango mirongo ine n'ibiri ni ukuvuga imiryango mirongo ibiri ntiyasamburiwe amazu yari yubatswe ku buhinga bwa kijambere n'abandi mirongo n'iyindi miryango mirongo ibiri n'ibiri isaba umuzibukiro ku maparasera yabo ku matongo yabo ngaho mu gasi hari icumushikiranganji arabaha nk'inyishu none
umushikiranganji kuva mu gitondo cy'uno wa kabiri ntarabonana n'abo banyagihugu kuko yarafatiriwe n'inama ariko agirisha gushika n'ubu akiri ko aragirisha y'abakozi bakuru bakuru bo muri ubwo bushikiranganji no kubera ko diane abanyagihugu uno munsi baharuye umuzibukiro bakeneye bavuga ko ungana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni ijana mu mafaranga y'amarundi urakoze cyane rwose evariste nzi ko banyankangaho ku bushikiranganji bw'ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi ubandanye kurikirana iyo nkuru hama amakuru yacu yo hanyuma urongera uyigarukako
murakoze namwe
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ivya zimbabwe biracari udufindo habe mu mugambwe zanu pf ati perezida robert mugabe uteguye turakwikuriraho inama nshingamateka nayo ikagabisha yuko ishobora kwifatira ibintu mu minwe ariko none kugira ngo umuperezida arinde akugwa ku butegetsi mu gihugu ca zimbabwe birasaba iki kubona abasoda bobo barifatiye mu minwe ibiriko bibera muri zimbabwe bisigura iki reka umenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana atu ushikire kumu atubwire byinshi kuri utwo tubazo twose twibaza ubwo igisirikare cyashyiraga ibitwaro biremereye mu murwa mukuru kikanafungisha mugabe ijisho byagaragariraga buri wese ko bifuza gushyira iherezo ku kwinubira uyu muperezida umaze igihe kinini ku butegetsi ariko nyuma y'iminsi ijya kugera ku cyumweru mugabe yaranze kurekura ubutegetsi ndetse inteko ishinga amategeko ikaba ivuga ko ishobora kumweguza birashoboka ko ari inzira ndende kandi iruhanije kubera uwo bahanganye nawe perezida mugabe ubwe bwana ravmo w'amaduku yigisha amategeko muri kaminuza ya zimbabwe avuga ko kumweguza bigoye cyane kuko bigomba kurenga kuba bibiri bya gatatu by'abadepite batora bemeza ko uyu muperezida utagikunzwe yagenda when we say an impeachment in the zimbabwean context it actually means a trial you are accusing kuvuga kweguza umukuru w'igihugu muri zimbabwe bisa mu by'ukuri nk'ikigeragezo hari ikintu runaka mushinja umukuru w'igihugu kandi mushaka ko akiryozwa musanze icyo mwamushinjaga kimuhama mwahita mumwirukana ku mwanya wa perezida ntabwo ibyo babikora mu munsi umwe cyangwa mu minota mike uko byagenda kose bitwara amezi menshi kugira ngo kweguza umukuru w'igihugu bigerweho itegeko nshinga rya zimbabwe riteganya uburyo bune bwo kweguza umukuru w'igihugu ubwo ni ukuba yaritwaye nabi bikabije kunanirwa kubahiriza no kurinda itegeko nshinga kurenga nkana ku biteganywa n'itegeko nshinga cyangwa kunanirwa kubahiriza inshingano za perezida kubw'intege nke z'umubiri cyangwa iz'intekerezo icyakora amaduku wasanga umunyamategeko akwiye kubibonamo amahirwe menshi avuga ko uretse kuba perezida mugabe yarashinjwe guhonyanga uburenganzira bwa muntu no kwima rubanda ibyo rwemerewe mu myaka mirongo itatu n'irindwi y'ubutegetsi bwe abanyapolitike bafite ibindi byinshi bakwiye gushingiraho urugero atanga ni nko kuba ishyaka za nupf riri ku butegetsi ritapfa kwemera gusobanura ibyatumye rikomera biri mu bwicanyi bwo mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani bwiswe gakuraho undi aho igisirikare cyishe abanyepolitike n'abo mu moko amwe n'amwe atarashyigikiye za nupf If they get him on that, then they are exposing him to that um, whole issue about, you know, crimes against baramutse humanity.
babikoze bakabimurega baba babimushyize ku mutwe byose mbese baba bamugeretseho ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibindi kandi sintekereza ko za nupf uko imeze ubu yakwifuriza perezida mugabe iherezo nk'iryo kuko nabo ubwabo bungukiye cyane mu butegetsi bwe icyakora ku rundi ruhande asanga guhiba agaciro byabagonganisha n'ibyifuzo by'abanyazimbabwe mu mpera z'icyumweru gishize ibihumbi by'abatuye mu murwa mukuru harare bigabije imihanda basaba ko perezida mugabe yahita ava ku butegetsi ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo chris mutsvanga ukuriye ihuriro ry'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu yavuze ko imyigaragambyo izakomeza kugeza abaturage ba zimbabwe babonye umugongo wa mugabe ava ku buyobozi gusa maduku wigisha ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya zimbabwe wasanga igisirikare cyarasuzuguye ubumenyi n'ubunararibonye mugabe afite mu by'amategeko Even as we move from stage to stage here, so many things that they are not aware of in terms of the law. I'm sure nubwo that's twava why ku they- cyiciro kimwe tujya ku they kindi obviously lost hari the byinshi courtroom cyane discussion batazi mu buryo on the- bw'amategeko on the legal side.
ndahamya neza ko ariyo That was mpamvu always on the bamunaniwe stronger ku meza side.
y'ibiganiro kuko mu buryo bw'amategeko mugabe rwose ari mu ruhande rufite ingufu maduku avuga ko uburyo bwo kweguza umukuru w'igihugu bumuha uburenganzira bwo kwisobanura ku byo aregwa mugabe ntiyigeze na rimwe arangwa no gutinya urugamba kandi nk'umuyobozi rukumbi zimbabwe yigenga yagize uru ni rwo rugamba yamaze ibinyacumi by'imyaka yitoza
arakoze rero umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana kuri ino nkuru ahejeje kuducira ijya n'ino inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika nuko ijwi ry'amerika washington dc mu kanya ni ikiganiro c'abanyedini
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika jendi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
jendi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kakanya duha rero abanyedini kugira ngo bayage ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano uno munsi baragaruka ku makenga ya bamwe n'abandi bavuga ku yu- yuko aba- amashuri atandu- amadini atandukanye adasangiye ukwizera yoraba icigwa amenyeshamana gitangwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye kigatunganwa ku buryo kiza kiratangwa hisunze ukwemera kwa bose na rigaya bw'izo nshingiro rivuga ko igihugu c'u Burundi atawucegamiye mu madini reka duhe ikaze mugenzi wacu Haisa Liliane n'amahoro y'Ibujumbura atangura twakirira abo bari kumwe hama baheze baduge ku ijambo ndi kumwe na pasitori seti nkeshimana arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu burundi amahoro neza pasitori ego ndabaramukije turi kumwe kandi na patiri edi kwizera ashinzwe gukurikiranira hafi amashuri yegamiye katolika muri diyoseze nkuru ya bujumbura amahoro pati mahoro ego uwundi turi kumwe hano muri studio ni donatien banyakubusa umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryegamiye idini ya isilamu komibu buyenzi amahoro neza muyobozi amahoro cyane tutarinze guteba eh, reka duhe ijambo pasitori kicigwa cigishwa ahanini n'abakatolika kurusha mbere abaporoti mwebwe mubivuga kwiki icya mbere ni uko bigaragara neza ko idini katolika mu gihugu cy'u Burundi yagutse ivyo ntawe biharira maze rero rikaba rifise ritunganije amashure mu gihugu cyose hanyuma rikaba rifise n'abakozi bakwiye igihe rero bahamagaye kwigisha ico cigwa kijanye n'ivye- n'inyigisho za religion mu- muri- mw'ishuri iryo ari ryo ryose katolika yama iri maso yama igavye rero ndabivuga ko nuko n'ayandi madini nayo yokwiyungunganya pati eh, ngo mwebwe muri katolika muri maso kurusha abandi mu bijyanye no kwigisha ijambo ry'imana muri ico cigwa c'ikatikisimu namwe niko mubibona nico gituma vyifasha uko biri ubu ntituri maso kubera yuko ari byo twibwiriza ariko biri mu bikorwa tubwirizwa gukora biri mu bikorwa tubwirizwa gukora turazi neza uruhara ikigwa cy'ijambo ry'imana rufise mu buzima bw'umunyeshuri ari ku ishuri nico gituma rero igihe cose tubonye ku mashuri yaba ayegamiye kereziya katolika canke n'ayandi yose ya leta hariho ijya saha yo kwigisha ijambo ry'imana twebwe turagerageza uko dushoboye naho dushobora gushika tukiyungunganya kugira ngo ico cigwa eh, tugitange pasito aravuze ngo turafise abakozi bakwiye yego cane iryo jambo ry'imana nuko ritigishwa n'abasaseredoti gusa ariko hariho n'abandi bakirisu babarayike badufashe tugashobora gushika aho duteza gushika hose none ubunye ko hari amadini menshi kumenga none katolika niyo ifise ikibanza kinini abo bandi ntubona kumenga muba mwabibagiye ntabo twibagira na gatoyi kuko aho dushobora gusabikanya iyo saha kugira ngo tugishe iryo ja- iryo jambo ry'imana naho tutoba dusanga uko kwemera aho bikunda iyo saha turayisabikanya hari aho biza bimeze gutyo ubonye mukasabikanya iyo saha yego hari abo dutangura tuyisabikanya Mhm.
mugabo mu nyuma bakadota hagati Mhm.
bak- ntibaheze ngo babandanye Mhm.
hama rero twe twese tukabandanya kuko twebwe tuba twabiringanije neza turafise indinganizo dukorerako Ego turagaruka muhandaye mutubwira iyo ndinganizo e, umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryegamiye idini ya isilamu mwebwe kuri iryo shure ryanyu komibu buyenzi biraboneka yuko ahanini naho ryegamiye idini ry- rya isilamu abanyeshuri benshi n'abakirisu ariko tukaba tuzi ko mu maporogaramu yanyu mushira imbere kwigisha ijambo ry'imana rya kisilamu canke korowani e, bobo ntimwumva ko abo benshi bataronka inyigisho zari zibakwiye bivanye no kwizera kwabo hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shuri kubwo rero ikintu kiza imbere nuko dutegerezwa kumenya yuko umuntu arenza aza kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano muri ujya mwanya wategekanijwe kwiga ijambo ry'imana rorigio wigisha rorigio ijanye n'ubwisilamu muga ntikibuza yuko nk'uko bamwe bari babivuze ati umuryango w'abakatolika ati warisuganije gusumba abandi baje baradusaba yuko bakeneye nabo yuko boza baratanga ico cigwa tuca tuvuga tuti nta ngorane iyo mushoboye kwiyegeranya mukabikora neza baca baza ku munsi wa gatanu saa sita n'iminota cumi n'itanu ku twebwe tuba tugiye gusenga mukoresheje umwihwezo wanyu nukweko n'amashure ategamiye ishengero rya katolika dusanga inyigisho za katolika arizo ziza imbere kurusha kandi zitaba zegamiye ishengero rya katolika kirasanzwe navuze ko uwo mwanya wo kwigisha ico cigwa Mhm.
si kereziya katolika yawu- yawuvyaye muga mwaraci hari ico ukuntu kuko rero twari tuhari nubundi n'abandi ntibazi ni ukuvuga ngo nimba twakumva ibintu kumwe iyi mbega iki cigwa gifise ihangiro iriye twebwe iwacu muri katolika ihangiro ryifise si inyigisho nkomeza kwemera si kateshezi icigwa c'ijambo ry'imana ingene twe tukitumbereza kidufasha kwereka umwana gutahura icari uwamuremye nico yamuremeye iyo rero twebwe tubonye kw'ishuri ari iry'iwacu canke atari iry'iwacu iyo saha ihari turagenda tukavuga yuko iyo saha dukeneye kuyigisha ntawe turirukana ngo ntituyisangiye n'abandi abandi nibaboneka abasinzwe kuringaniza ivyigwa bazokwiga uburyo ataco vyononye musangira umwe atwara abiwe uwundi atwara abiwe undi atwara abiwe canke mugabura iyo saha ivyo o vyovana n'indinganizo y'ishuri ngabo twebwe ntitworeka ngo abandi bararetse komibu buyenzi mwebwe uku kuntu musa abanyeshuri benshi b'abakirisu nimubona yuko hageze ikicigwa ca rurijo bamwe bamwe bamera nk'abadebukirwa gatoya kuko babona ko muriko murabigisha ibitajanye no kwizera kwabo nk'ubu iyo ariko ariga nko kwandika nk'icarabu ni ibintu mu burundi tudasanzwe tumenyere umwana rero n'abakatolika canke abakirisu muri rusange ugasanga mbere bavyize babishirako umwete mbega none nka mwebwe murongoye runo rwego rujejwe gutunganya amadini iki kibazo kijanye no kudahuriza ku kwizera kwa bamwe n'abandi ntimubona ko bishobora kugira ingaruka mu gihe vyobandanya bimeze gutyo wonye kuri bijanye rero nuko eh, hari amadini yoba agomba kumira ayandi ivyo biriho bitewe nuko eh, atagwego rujejwe gutunganya neza ivyo bintu novuga mu gihugu ruhari ku buryo amashure yose agihurizako uno munsi jewe nasanze dufise amashuri ari mu migwi ine hari amashuri ya leta hari amashuri yegamiye amadini hariho amashuri y'abapirive basanzwe ataho begamiye hariho n'amashuri y'abikorera utwabo b'abanyamadini bagaca rero bavuga bati twebwe du- twakira ab'iwacu tukigisha ab'iwacu uje utari uw'iwacu twigisha iby'iwacu muri icyo gihe rero umuvyeyi niwe ahitamwo urinze umurungika kuri iryo shure uba wavyemeye rero noca mparu- mpanura abariko baranyumviriza nuko imbere yo gutwara umwana kw'ishuri wohakikisha ko iryo shuri ujanye ku mwana wawe indero azohakura mu bijanye n'imyizerere ari indero wipfuza ko azoronka ico wowe yenda kumenyesha utuntu tubiri iyo umuvyeyi ajanye umwana ku ishuri ikintu ca mbere na mbere ahagararako si ibijanye no kwemera ico ahagararako n'ubumenyi umwana agiye kuronka aho hantu ikigira kabiri nokumenyesha nuko twebwe muri iyo ntumbero yo kwigisha ico cigwa nakubwiye ko twe twifata nk'icigwa nk'ibindi nico gituma twe twugurura imiryango mu nyigisho dutanga ndaguha akarorero mu w'icumi na rimwe twebwe turigisha histoire z'ayandi madini abudisite abajudayisme ayisilamu aya mahorije ari revere n'ayandi no revere ni ukuvuga ngo ntituvuge iby'iwacu gusa ikiganiro ni c'amadini atandukanye eh, ku ijwi rya amerika kuri iyo myidogo y'abavyeyi bamwe bamwe bavuga ati abana bazatubwira ibintu bidasa no kwizera kwacu ni igiki mubabwira ku bijanye n'ingene boshobora kubangikanya ukwiga hamwe no- n'ibijanye no kwizera kw'ishu- ku mashuri atandukanye inyigisho baba ndize niyumvira yuko umwana wanje ndamutwara ahantu nzi yuko iryo shure ryegamiye idini kanaka bidahuye n'iry'iwanje ni uruhara rw'iwanje yuko mu nyuma nanjye ngaruka nkamwigisha canke nkamurungikira abantu bashobora kumwigisha naze yuko nta muntu aza akakubwira ngo jewe ngo ndi umwisilamu kubera nje kwigisha rorigio ngo nkeneye yuko ngo mwese ngo mwinjira mu bwisilamu canke ko ndi umukatolika ngo nkeneye yuko le protesta canke aba abayisilamu ngo baje muri katolika suko cigishwa nibaza rero yuko ngira ngo ico ico bintambamye cane kuko na jewe ndagusubije inyuma nk'abaporoti boza gusa bahajya ku ishuri iwanyu kuza kwigisha mwobaha akanya babisavye tukabona yuko vurema babikurikirana ntacobuza ko tuba navyo twari tuzi tuzoza
oya ico twanka gusa ico twanka ni ibintu vy'akajagari Mm.
twe ntitwemera yuko bagiriraho kirite dukeneye yuko biga rorijo yuko ari icigwa ari siyanse apana yuko baza baje kugiriraho imisa canke ibindi pati ko imana ari imwe ivugwa ubwo nyine ntihoba gushira ku rugero rumwe izo nyigisho zikatikisimu ikaba icigwa nka kujya kwandi masiyanse nyine atangwa mu mashuri twebwe nivyo tugira twebwe nivyo tugira iyo twe dushatse kugira ikintu bita inyigisho nkomeza kwemera ibijanye na ekereziya katolika gusa duhamagara abana bakukira ekereziya katolika iyo tugomba kwigisha abana ivyo gusangira murumva tuko turavyigisha mu mashuri tubajana kwa bonyene abana bifuza gusangira hageze ko baja kwiga bakarondera umwanya iyo ko turigisha abana kuraganira murumva tuvyigisha mu mashuri turabahamagara bakagenda ku ruhande n'ibindi n'ibindi kugenda dondagura twebwe rero nabibabwiye kuva mu ntango iki cigwa uko twacubatse ni cigwa nk'ayandi nk'ibindi vyigwa vyose navyo irafise n'urutonde rw'ivyigwa prandikuru murafata umwana musabika ya rorigio muzosanga hariho prandikuru ku mwaka ku mwaka ku mwaka kuva mu wa mbere kuduga sinzi ko aba bavukanyi b'aba- b'abaporotestani baba badushavuriye mugabo dushavuriye ntibaba bari mukuri mugani kobura kuko tubigira ko tubishoboye Mm.
nagira ndabasabwa nabo batera intambwe iyo saho ko leta yiduhaye yo kwigisha rorigio nk'ikommune siyanse baze bakore porogaramu babitondeke hama baze bigishe hariho abantu usanga bavuga bati twe turashaka kuza kwigisha ijambo ry'imana bavuga ati muraze ukaza ubona araje na bibiliya gusa uno munsi agasoma ibyo muri izayi agasigura ibyo ejo agasoma mu byahishuriwe intumwa agasigura ibyo oya ukabona ko umenga nta rukurikirane ruhari rw'ibyo umwana ariko ariga none pasitori ni gute hoshobora kuba gutunganywa neza iki cigwa kugira bamwe bose bumve ko bafise ikibanza bivanye no kwizera kwabo ubunye hari amadini menshi kandi birazwi uko jewe mbona vyotunganywa nuko ubwa mbere ubushikiranganji bwa leta bujejwe indero n'inyigisho mu mashure iki kibazo bwokigira icabwo bagashiraho porogaramu hanyuma bakamenya ko mu gihugu c'u Burundi amadini atandukanye ariko araza ariko kubera bidakunda ko idini ryose rironka ikibanza numva boshiraho e, imigwi itatu umugwi wa mbere ukaba w'abakatolika hasanzwe umugwi wa kabiri ukaca uba umugwi w'aya madini ajanye n'inyigisho zo muri rusange bita aba- abaporoti hanyuma umugwi wa gatatu ukaba umugwi ujanye n'aya madini atavuga ari ay'abakristo aho n'aba- n'abayisilamu n'ababahayi n'ayandi n'ayandi azogenda aravuka muri ico gihe rero iyo migwi ihari ikaba izwi umugwi wose nimba urimwo amadini menshi iyo migwi yoheza igafasha kugira ngo umugwi wose ugire ikibanza bagaca bagaruka mu migwi bakavuga bati twebwe rero tuzohana amasaha porogaramu yacu niyi bagashyiraho na porogaramu hakwiye kujaho porogaramu y'ivyigishwa kurya hasanzwe hariho porogaramu y'ibiharuro y'igifaransa y'ikirundi harakwiye kujaho na porogaramu kuri buri mugwi w'ingene icigwa ca rurijo cotangwa pasitori nashaka ndabaze yuko nta kuntu bogira gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri ico cigwa ku buryo umwe wese yisanga yaba umuporoti umukatolika canke umu isilamu umwe wese akumva yuko afise ikibanza muri ico cigwa ego habaye iki kintu co gushira ku rugero rumwe ico mwise harmonisation coba ciza cane coca giha na wa mwana akaryo ko kwitiramwo iyo harmonisation rero aho igorera ninde ava ayikora nujejwe no kwita mu gifaransa la gestion y'indero ngaca numva rero notera akakamo yuko e, ababijejwe iki kibazo bogifata nka nkama mbere mfashe kano kanya nyene ndanashimire iradiyo ijwi rya amerika itwemere ko iki kibazo tugishira habona yuko amadini amwe niyakomeza kwiharira indero igisata co kwigisha abana ijambo ry'imana muri kazoza tuzohava dusanga ayo madini ariyo afise ijambo rikomeye mu vy'indero fatiye kw'ijambo ry'imana tubaca tuvuga nkangurira yani madini nayo taravyumva kuja hamwe kugira ngo aho hose hari tangirwa ubumenyi n'iki cigwa gihagaze kw'ijambo ry'imana iki cigwa cahurije naho gishikeyo mu mashure nta imiryango yugaye haba mu baporoti haba mu bakatolika haba mu bayisilamu buri dini riremerewe kuko igihugu cacu ni igihugu cubahiriza umuntu wese mu myizerere yiwe gaca rero nsaba ko vyobandanya uku umuntu wese akizera atagahato hama ku gahato nigaheze ngo gace kinjizwa mu mashuri yakwiriye kuba ugusamara ngo duhave dusanga hari amadini ariko arafatira rwaruka rwacu arufata ku nguvu niko novuga agwigisha ivyo utipfuza canke ivyo batifuza Ha- hariho rero uburyo bwinshi bwo gufata ku nguvu hari uburyo bwinshi bw'uko umwana ashobora gufatwa ku nguvu akigishwa imyizerere atemera dufate nk'akaro- akarorero ishure su konvansiyo kanaka abigisha bagwiriye ari aba- abafise basangiye ukwizera n'ukwemera bagaca bavuga bati umwana ntibanabivuge washaka ariko bagasa n'abavyerekana bakabigendera bakabikora ugasanga umwana badahuje imyizerere ntatoneshejwe usanga abandi banavuga ati kugira ngo ntone kumwigisha kanaka reka nje gusenga ivyo si vyo niremera twaravyara tubako nitwiga ivyigwa vyari bihari wasanga umuntu agerageza kuja kuririmba kuja gusenga agakurikira abandi kugira ngo atone ahubwo ku bayobozi ejo ntihagera gufata ingingo afate ku ngingo nziza ivyo nivyo jewe ndiko nita gufata ku nguvu akwiye rero kuba umwidegemvyo haba mu bayisilamu haba mu baporoti haba mu ba- mu bakatolika umwana agafata indero yipfuza mu bijanye n'imyizerere ego murakoze ko amadini atera agwira hama hakaba hari abifuza kwif- kwigisha iryo jambo ry'imana twebwe nta ngorane igihambaye ni uko iyo nyigisho idahara mu buzima bw'umunyeshuri uko bazotubwira ati w'indinganizo nshasha imeze uko twebwe tuzoyikonforoma ko uko nyene kuko twebwe nakubwiye ko tuzi neza uruhara ico cigwa gifise mu buzima bw'umwana ego murakoze cyane muti nayo madini yandi natera intambwe ahagurukira iki kibazo cyo gutanga inyigisho eh, z'ijambo ry'imana mu mashure eh, nuko rero ni kuri ayo majambo meza turangirije ko kino kiganiro c'uyu munsi nkaba nshimiye abatumire baje kuduterera ivyiyumviro kugira dusangire ijambo ndashimiye pastori seti nkeshimana eh, murongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu burundi murakoze pastori ego nanje ndabashimiye mwakoze ku- kuntumira muri kino kiganiro ego undi nshimiye ni patiri edi kwizera mushinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye katolika muri diyoseze nkuru ya bujumbura murakoze patiri edi ego urakoze ndashimira n'abatwumvirije bose ego turashimiye kandi donatien banyakubusa umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryegamiye idini rya isilamu komibu buyenzi turabashimiye muyobozi w'ishure nanjye ndabashimiye no hanyuma mubonye ko ari co noterera muri azo ntumira ikiganiro cy'uyu munsi nakigarukiye naho ubutaha
reka hayisa liliane n'amahoro nawe tugushimiye cyane kuri ico kiganiro wari uremeshereje ibujumbura Eh, ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana agahindukira twabatumira mu biganiro vyacu biri mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika kuri mikro mwari kumwe na diane nahaze muhinga bw'ivyuma ya innocent kimenyi uko turi babiri twempi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye